One by one, God could expose all the enemies of our beloved Queen Naomi because this can only be God. Another alleged information don't break enter inside the Oni of Ife Palace so oh, as we hear the matter. Hey, this one is e shock everybody Consign Olori Ronkeo oh, and uh, the Oni of Ife Palace. Make you chillax so make I give you the update as I take care the matter allegedly. Well, now welcome back again to my YouTube channel, oh my correct correct people. If not the first time when you they see this YouTube channel, I beg make you try like this video and make you subscribe to the YouTube channel. If you're not a returning subscriber, I thank you well well oh, now you go go go now be the real MVP my korekore people today tori wey we carry come una domot o e dey shake everywhere for inside the palace o ronke wey bin dey happy dey celebrate with eh, olori tobi phillips on the day of her pregnant eh, naming ceremony even since the day wey be say tobi phillips born pikin ronke no allow us rest na ronke dey invite all the whole dancers wey dey enter inside the palace dey come dey entertain di caribbean na ronke na im dey do all the whole arrangement for tobi phillips for inside the palace even if he get one behaviour where ronke do wey even shock us on the day of the naming ceremony of the ejima last week saturday we see oh, where they give eh, food so kabiyesi wives wey dem want make dem born ejima wrong dem give dem money i mean two thousand naira each to signify say all of dem go born ejima ejima ronke wey we see carry her own share of the two thousand naira give am to temitope many many people don spark reaction say dat thing na ritual wey e fit to work for her for her to carry dat money go give eh, olori temitope e mean say e no wan born pikin hmm. na di foundation of dis particular gist na im be dat o o because all of a sudden ronke will be the happily o They celebrate toby phillips He don't come outside now to announce her own pregnancy hmm. e don enter another wahala Oh, don't enter trouble as her closest friend don't expose all her secrets. imagine say your own friend will betray you like this ronke's friend don't reveal say ronke plan to deceive everybody with frank pregnene na wow ooo dis women dey go continue to dey surprise us dey go continue to dey raise the bar. Mm. The matter na serious gbege o wey e dey scatter the plans and and the harmony of inside the palace ronke bin start dis wahala wen she first announce her pregnancy before before but she no know say e go land to dis kind of downfall no know say the matter go reach like dis olori tobi phillips anoda troublemaker for inside di palace bin start to dey compare herself o talk say only she fit eh, give Kabi kabiyesi ejima you know say prophecy don't come aside before say a jima go full inside the palace three triplets go full inside the palace Now one one they go dey throw dem they come aside from inside their belly. Now so trouble don't set eh eh but it e shock everybody now. as ronke friend wey be dey support him. Don't come outside come expose all their evil plans It e be like say some people not they get sense of as in to loyal inside the palace i don't know why i no don't know why why dis women get this kind of behavior, eh e dey clear say dis women no get good friends at all at all dem dey quick to destroy each other dey expose each other plan with no mercy with no pity but make we no forget say ronke and her pipo in fact na dem first dey cause wahala for themselves. na dem dey make choice of di kind of misbehave wey dem dey misbehave na dem begin dey start all di wahala make you remember wen oloronke go collect see a protective charm who know say kabie ronke go fit to go to dat extent to get di attention of di kbac nobody nobody e con dey make us dey doubt the kind of eh, blue blue family wey care from common side because this kind of desperation we go dey expect am from somebody wey e never test royalty before ronke na already from a royal family that is why some kind some kind behaviour wey ronke dey exhibit e dey shock me because i dey wonder say how person wey come from a royal family go fit to stoop this low go fit to stop dis law to scatter relationships scatter friendships scatter everything like dis e no care e no care hmm, my correct correct pipo eh e be as e be like dis so na only kabiyesi go fit to handle dis matter because kabiyesi sef don tire although e don bin dey very very distracted following all the trouble di whole celebration wey surround di eh, birth of oloritobi phillips eh, pikins we dey expect say dis women go at least give kabiyesi small breathing space give am small breathing space at least make him for at least eh, carry the children enter inside palace now, or even make him wey be the kabiyesi first of all see im children because you never see them up till now according to the custom and tradition of ileife at least these women for tone down their trouble but see eh, when you get women wey no get conscience for inside the palace na this kind of thing na you go dey see this one na wahala promax so na trouble komoko as we dey hear the matter reaction don spark for comment section pipo dey throw in their two cents which kind of wahala be this one for inside the palace e go dey talk one dey go marian side ronke go dey do another one e go dey talk one dey go Toby phillips side ashley go dey do another one if kabiyesi go fit to you know wedge the palace of all these women strip dem off for dis olori title wey e dey make dem dey go gaga because I becos akonde see say e get anoda tin wey e dey inside dis mata dis women continue to dey do and undo dey continue to dey cause wahala for inside di palace no be so e suppose to be shey dis one no come too much ni shey dis trouble no come too much ni kabiyesi no deserve all dis trouble queen naomi sef no deserve any trouble if true true tobi phillips uh, mary and uh, ronke get belle sorry then congratulations to her but you see all dis back and forth i get belle i no get belle i wan pikin i no wan pikin e get as di matter be shebi na human being na e kabiyesi be dis scandal come dey too much my correct correct pipo online in-laws don start to dey react Act for comment section according to the matter wey we dey see on top of social media. I say na wow o, aunty gwegwegwe. At the end of the day, people say na God na im dey fight Queen Naomi battle. Say na God na im dey at work. Yes o, God will expose all their evil plans. God go expose all of them. Everything wey dem dey do to break the Kabiyesi, God go break all of them one after the other my correct correct people This informate wey i hear e shock me o oh. now i say make i package the information o make i come informate my correct correct people eh ask you wetin you think about this particular one abeg make you feel free make you share your thoughts below in the comment section if you never like and share the video abeg na beg i dey beg you make you try like and share the video if you never subscribe to the youtube channel and turn on notification bell eh, make you try do that one i go endeavour to bring you more fresh and spicy updates o oh, as e dey drop for the palace na so i dey package and they come drop for your doorstep The matter is getting worse The more wey you dey think say you don hear the last from the palace They go do another one wey go shock you pass the one wey dem don do before The matter dey very very shocking Oh yeah, oh, share your thought below in the comment section. I dey pray say may God help the car Kabiyesi. May this wahala no sink am oh. May this wahala no sink am because e no easy. Every day woto woto, every day gbasgbos. Kí ló dé? Shebi na marry him marry. Why the wahala come become every day wahala like this? Abeg make you feel free make you share your thoughts below in the comment section. If you never like and share the video, na abeg I dey beg you your own self no go spoil. Make you try like and share. share